iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi n'indwi y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkundikije
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga haraheze ikiringo kirenga imyaka ibiri mu burundi hadutse akajagari ka politike kavuye hanini ku kuntu abarundi batumvikanye ku kindi kiringo ca perezida w'uburundi pierre nkurunziza kuva rero urwo ruhagarara rutanguye ibibazo vya politike vyarabandanije kugariza uburundi n'abarundi ndetse gushika n'uyu munsi abarundi bakaba batarashobora kuvuga rumwe kuri ico kibazo c'ibiringo abahuza mpuzamakungu barabandanya gukora ibishobotse vyose kugira ngo abarundi bashobore kwicarana batorere umuti ibibazo byabo isango riherutse gutangazwa n'isango ryo mu mpera z'uku kwezi kw'indwi yamara hari abibaza niba abarundi batashoboye kwicara hamwe bose kuva batumwe ko n'abahuza mu biganiro by'abarundi yoweri museveni uh, perezida w'igihugu ca uganda hamwe na benjamin mkapa yahoze atwara uh, igihugu ca tanzania bazogira ico bapfunditse muri ivyo biganiro bigiye gutumwako bimwe mu bibazo by'inkoramutima bitarashobora kudadanuka gushika ubu bihagaze ahanini ku kutavuga rumwe ku bogira uruhara muri ivyo biganiro leta y'uburundi ivuga ko abarundi bose bashobora kugira uruhara muri ivyo biganiro kiretse abirega ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihe amakungu hamwe n'abatavuga rumwe na leta basaba ko ivyo biganiro bitokumira umurundi n'umwe ikindi kibazo abarundi batumvikana ko ni ikibazo ivyo biganiro vyobandanizamwo ikibanza ivyo biganiro vyobandanizamwo hari abifuza ko vyokwimurirwa mu burundi n'abavuga ko ivyo biganiro vyobandaniriza hanze bikabera hanze nk'uko bigize iminsi bibera hanze ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatatu ry'ukwezi kwa gatandatu igihe cy'uruganda rwakoranije abanyapolitike batandukanye ku murwa mukuru w'intara kayanza icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimo hamwe n'umuhuza w'abarundi edouard nduwimana baratangaje ko bifuza ko amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yoba amatora atekanye kandi ahuriyemwo na bose abatari bake baribaza ukuntu ivyo vyoshoboka mu gihe gushika ubu ata kizero kahari ko abanyapolitike bafise ugushaka kwigaragaza ko kurangiza uruhagarara rwa politike rwagize ingaruka mbi ku barundi mbega ikintu mwibaza co cotuma amatora y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri yizigirwa na bose n'ikihe mbega ibintu abanyapolitike bopfundika muri ivyo biganiro vyimirije n'ibihe mu kiganiro cacu rero cy'uyu munsi muri sanga twatumiye umuhuza w'abarundi edouard nduwimana mwiriwe neza mushikana edouard nduwimana
ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwiriwe n'abariko baratwumviriza bose murakomeye
turakomeye cyane yego turi kumwe kandi na perezida silvestre ntibantunganya yigeze kurongora uburundi mwiriwe neza perezida silvestre ntibantunganya
mwiriwe neza nanje nagira ndamutse abarundi bariko baratwumviriza kandi abandi bashobora kumva runo rurimi rwacu murakomeye ngaho
yego cyo ndakomeye n'ukuri yego reka rero dutange kuri mwebwe eduard nduwimana umuhuza abarundi mwihweje imishikirano mugiriranira n'abarundi reka uruganda mwakoresheje mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu murafite kwizera uko abarundi bazoteba bagapfundika amasezerano y'amahoro bakanatunganiriza hamwe amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
murakoze ubwa mbere nashaka kubanza gukengurukira abarundi bose ukungene bafatanye mu nda muri kino gihe nkengurukira cyane cyane kandi n'abanyepolitike kuko bimaze kugaragara yuko bafite ishaka ryo gushika ku nyishu y'ibibazo batandukanye muri politiki ibyo rero nk'uko bivuze twaba twabiboneye ku manama twatunganije muri kuno kwezi kwa gatandatu n'ukwa gatanu ni uvuga rero yuko bwa mbere na mbere mba ndabibutse yuko urwego rw'umuhuza hari amanama mu kuyatunganya bikurikwa n'amategeko cyane cyane iby'inashingiro ndetse n'ibwirizwa risanzwe rigenga urwego rw'umuhuza ryunganira iby'inashingiro kuko riravuga yuko umuhuza w'abarundi afite afise inshingano misiyo mu bikorwa mu gifaransa yo gushyira hamwe abanyepolitike ndetse n'abandi bose bashobora kuba badahuza ku byiyumviro byabo kugira ngo ashobore kubafasha guhuza ibyo tukabikora twisunze iryo bwirizwa hanyuma iryo bwirizwa ryaratubwira yuko ryemeza ko umuhuza abantu ashobora gukora ibikorwa bijyanye no kunywanisha abarundi hamwe no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu barundi ndetse mu gihugu no mu karere muri urwo rwego tugiye kuba twabikoze twisunze cyane cyane byibashingura hamwe n'ubwirizwa bitugenga nubabwira rero yuko nkuko nabikora bivuga turabye bwa mbere na mbere ingene ibyo bikorwa babyitabye turabye ingene bashyikirije ibyiyumviro tukaraba ingene bavuga atakurya umunwa turabona neza yuko ko atankeka yuko amatora mirongo ibiri azoheza akagenda neza kira noneho nicyo twashimye nuko bose bavuga bati nta yindi nzira n'imwe yindi ihari yo gushikira ubutegetsi atari amatora ati kandi nta na kimwe cyotuma tubanira tujya kwitaba ibiganiro hanze kandi mu byo twashyikirijwe no hanze n'umuhuza mu kapa tubona yuko byinshi ushobora kubitorera inyishu ngaha mu burundi turizera rero yuko atankeka na rijya tubona yuko abanyepolitike muriko muravuga bijya ibice birenga mirongo icyenda n'umunani ku ijana by'abanyepolitike bari ngaha mu burundi ivyo rero bopfundika ivyo bokumvikana nta nteka y'uko mu gihe badashizemwo ukubeshanya mu gihe babipfunditse bivuye ku mutima nta nteka y'uko amatora na mirongo ibiri heza akagenda neza ko na bose ngira ngo ico ni kibazo kuko abarundi si abarundi gusa amatora henshi mu bihugu yarangiye kenshi ubutsinzi baraheza akabanza kugonanwa igikuru nuko yo amatora yitebwa na bose akaba amatora atunganije ku mugaragaro akaba amatora by'ukuri aza gutsimbatira demokarasi nayo ahandi murabizi si mu burundi gusa amatora aheza agashimwa na bose hari ikibazo niba yuko icyatsi intambwe ndende harasigaye imyaka irenga ibiri kugira ngo ayo matora abe ariko muri iki gihe hariho ibindi bibazo abanyapolitiki batarumvikana ko ntibarashobora kuja hamwe mwihweje uruganda mwakoresheje rwabaye mu kwezi guheze murizeye ko ibiganiro bazotuma ko mu minsi iri imbere abarundi bazo kwicara hamwe bose bakaganira bagapfundika amahoro abarundi bakeneye mu kanya gato cyane rwose
ubwa mbere ni kumenya yuko abarundi ibibazo y'ikibazo biratandukanye atari ibibazo byinshi cyane abarundi cyane cyane bakunda amahoro bashaka amahoro bibatandukanye ntabwo ari byinshi cyane aha rero nibaza yuko by'ukuri turabye ingene bitabye mu kayanza ingene bashyiriye ibyumviro turizera yuko ata kibazo na kimwe yuko bazaza bakabyitaba kandi bagaheza bakagera icyo bafunguye cyotuma dutera intambwe mu gutsimbataza amahoro dutera intambwe muri demokarasi n'ahandi murabizi iyo habaye cyane kiriya abarundi badashoboye kumvikana ko baheza bakashobora gutandukanywa n'abenegihugu kuko burya abenegihugu nibo bene ijambo hanyuma bibaye ngombwa rero umukuru w'igihugu yagaheza agashyikiriza ibibazo baba batashoboye kumvikana ko muri kamarampaka bagaheza bakadufasha gutonisha abenegihugu perezida silvestre ntibantunganya tugarutse kuri urwo ruganda namwe nibaza ko mwagizemo uruhara muri urwo ruganda mwihweje ibyahayagiwe mu kwihweza n'ukuntu abarundi bamaze ikiringo kirenga umwaka batarashobora kwicara hamwe ngo bapfundike amasezerano y'amahoro abarundi bakeneye murafite kizero ko mu biganiro buca bisubira gutangura abarundi bazoja hamwe bagapfundika amasezerano
byarigaragaje mu buzima bwa kino gihugu yuko igihe cyose indongozi mvuge cyane cyane indongozi ziyemeje zikagendera umutima wo kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo baba bafise ibyo ari byo byose byaribonekeje yuko biyemeje bashobora kugira aho bashyitse kandi heza kuri bose rero ndavuga nti nta yindi nzira dufise yoza idushikana neza atari iyo kwicara ngo tuganire habasigaye kumenya gusa bati tuganire ku biki ikiganiro cyawe wagitanguje uvuga uti ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aba amatora meza aha habona ikibazo rero abantu ubwa mbere hoho n'ubu ariko baratarira wo kwibaza ati twokora iki kugira ngo amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abe meza ukabishyira ku rutonde icyo ni icya mbere icya kabiri ugaheza ukaraba rero ingene umwe wese mu byo biraba yo kwitunganya kugira ngo aje muri iyo nzira muba mwaboneye hamwe mwarongeye hamwe ibindi bica byoroha nayo ahandi ku byerekeye aho baja canke aba i bujumbura abi arusha igihambaye ubwa mbere ni umutima wo gushaka yuko ikibazo kiriho ubanza ubwa mbere ukemera ko kiriho ubwa kabiri ukakironderera umuti ibyo bimaze kuboneka burya inzira ica yugurugwa hamwe usanga imbere atakintu na kimwe kigoye twarabibonye ushatse tugasubira muri kahise katari kure umuntu ashobora kubyerekana eee rero iyo hagize umuntu wese afata intumbero gushyira abantu hamwe ngira nti ntihazobure ikintu kivamwo kuko mwicaranye mwicaranye bujumbura mwicaranye buruseli mwicaranye yarusha mwicaranye ahehe mukicarana mugatangura kuvugana mwese mwuguruye imitima ntihabura icyiza mukuramwo ku neza y'uburundi ariko muri iki gihe perezida silvestre ntibantunganya hari ikibazo c'aboja muri ivyo biganiro kitaraja mu buryo leta y'uburundi ivuga ko abarundi bose abanyapolitiki bose boja muri ivyo biganiro kiretse abantu leta yagiriza ko bagize uruhara muri kudeta ku bwanyu icyo kibazo mu kibona gute
ibyo biva ubwa mbere kuko nyine batari ikibazo niko nakubwiye umuhuza umubaza mu kanya yakwishyuye ati jewe ndiko ndatunganya ibiganiro nshingira ku ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'u Burundi no ku ibwirizwa rigenga umuhuza w'abarundi ibwirizwa nshingiro aho rero ugize uti byose tubikore mu kubaha mu kubahiriza mu kwisunga ibwirizwa nshingiro nakubwiye ko bica bikwereka inzira umaze ufatira ngaho kuko hariho ibwirizwa nshingiro ryemera hariho n'ibindi ritemera kuko ritaba ryaritegekanije bitaba byemerwa aho rero uca umenya ingene ibintu bitunganywa nagira ndakubwiye ko mu biganiro hashobora gushika naho ubwa mbere haganira ba a inyuma ugasanga mbere n'ibindi bibazo barabitoreye inyishu aya masezerano niyo arusha tuvuga igihe yatangura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda igihe batanga kuganira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani imihari mikuru mikuru yari ifite ibigwanisho yari mu ntambara ntiyari muri ibyo biganiro mugabo bamaze gushaka ku masezerano inyuma nabo nyine baragiye baraganira mugabo urumva aho o hari ukurondera intumbero nshasha igihugu cogendera ko ubu intumbero turiko tuvuga tuti twubahirize ibwirizwa nshingiro aho rero tworaba ingene umwe wese mubimuraba ivyo twokora twogera twisunga ibwirizwa nshingiro atawurengeye akarindi uwundi igome imbere yo kuduha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika mushana Edward Ndwimana ubu ku bwanyu mubona ko hageze ko ibiganiro byo kwimurirwa mu Burundi bikava nk'iyarusha mu kanya gato cyane
bariko bararengerana kuko uri kuraraba arusha hamaze imyaka irenga ibiri gushika uno munsi nta kintu bavuga ati barashika ko ntibanashobora no gushira hamwe imigwi twavuga yuko by'ukuri y'abanyepolitiki iyo myaka ibiri irarangiye gushika uno munsi abantu bitaba arusha ntibarenga mirongo itanu ubu bigaragara yuko ata kintu kinini dushobora kuzera yuko tuva arusha icyo twe twoterera nk'umuhuza w'abarundi niba bagira bati turafise ubuhinga dushobora kuba twoterera ku bijanye no kuganira ku bijanye na mediation ku bijanye na mediation de conflit ababiyarusha barashobora kudufasha nk'imbere bakaza gushigikira inzego z'igihugu ngaha bakaturikira abahinga babiri tugakorana ibikorwa tutari turiko turakora ngaha ariko turabona yuko by'ukuri nta cacu twumva yuko kinini kizohava kiva hariya ikigira kabiri nako ni uko ni uko ibyo boshika ko byose n'intumbero boshika ko hariya kugira dushobore kujya mu ngiro ni uko ngaha mu gihugu abantu baba bateguwe abanyepolitike bari ngaha n'abandi bene gihugu aha rero ngaha mu gihugu hagati niho dushobora guhuza abantu benshi ko ntizopakira abantu bose imbere ngo bagendera arusha ngo baje guhurirayo birumvikana rero yuko by'ukuri ibiganiro bibereye arusha ahubwo hari hageze ko biza ngaha mu burundi zese n'ukuza kuko turibaza yuko ahubwo bo nyene boza ngaha bagafashiriza ngaha abahinga babo banashaka n'abahinga bo muri nasiyo nzini bagatuma ko n'abandi bahinga b'ahandi bagira bati dufite ubumenyi bwinshi gusumba nkumbure abarundi baza badufashirize ngaha nk'uko bama barungika abaekisiperi mu bisata bitandukanye rwose nibaza yuko by'ukuri hari urukiga tuba tusiga hariya kugenda arusha no twarabonye yuko by'ukuri ibibereye ngaha mu burundi bifise akamaro gusumba ibibera hariya ntitwanse rero yuko dufashwa n'abandi ariko tuvuga ati byiza bodufasha ngo badusanze ngaha reka tubaze na perezida silvestre ntibantunganye ico kibazo nyene mu kanya gatoya cane rwose ubu hageze ko ibiganiro vyimurirwa mu burundi hari abavuga ko hari ikibazo c'umutekano wabo cane cane
urumva n'abavuga bati hariho abatozamwo ubu baratomora neza bati abagiye mu byo gushaka gutembagaza leta gutembagaza inzego z'igihugu aha ambere nagira nje akantu kamwe je nababwira abantu ndi ndasabye abarundi bategere ako kantu bakandekere jewe perezida silvestre ntibantunganya nzobe umukuru w'igihugu wa nyuma muri kino gihugu yavuye ku butegetsi kubera kudeta n'ibya nyuma kuko mumaze kwinjira muri demokarasi koko kudeta nta kibanza ifise na gatoya ubu rero urashobora kugira uti mfatiye ngaho ndabe abanyapolitike bashobora guhamagarwa muri ibyo biganiro abari mu burundi ni bande aho rero abari mu burundi nta ngorane urumva ugize uti tugire mu burundi nta ngorane byogira abatari mu burundi ni bande badafatwa n'ibyo byo kuvuga ngo kudeta dufatiye ngaho ugacuraba uti nokora iki nabo kugira ngo baze baze ngaha mu burundi ukaraba wewe uri leta ibyo tuza gukora mbere kuri ubu ukaraba n'uyu muhuza aka karere kaduhaye kuko buriya duteza kumenya yuko muri kano karere igihugu cy'u burundi atari agati kirebanga turi mu karere turi imbere mu mashyirahamwe yo muri kano karere turi nko mu mashyirahamwe abiri yihaye ibyo guhagararira amahoro n'iterambere muri kano karere iri shyirahamwe rihuza ibihugu byo mu buseruko bwa afurika eyase n'ishyirahamwe ryo mu bihugu by'ibiyaga binini conference internationale sur la region de grand lac ugahita ukaraba uti none nk'abo ko umubanyi koko agufasha kuzimya umuriro kugufasha iyo hagize ingorane hari icyo badufasha kugira ngo nk'abo baba bari hanze bashobore nabo kwizera bagiye bati turagiye muri ibyo biganiro bishoboke nayo ahandi ngira ndabisubiremo uko ariko kose tuba mu burundi cyangwa tuja hanze abazoganira n'abarundi nibo bazotora intumbero nibo bazotora intumbero wumva rero ikibazo aho kiri ni ingene abo banyapolitike nka hanze ubu bokumva koko ko bari mu mutima akagira bati turashobora kugenda ibiganiro koko bigatera imbere mu burundi aho rero afasha twashobora kubibafasha tukumviriza nabo rero haba tukaranye niyo ntambwe bashobora guterwa tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na justin justin mwiriwe neza
ndabaramutsa muri he justin
mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ni icyiyumviro hamwe n'akabazo gatoya nshobora kubaza umuhuza yego
cyane cyane nshaka guhagarara ku cyo muri ko muravuga cyerekeye aho ibiganiro bishobora kubera bizohuza abarundi umuhuza areje kuvuga ati kubwiwe abona yuko ibiganiro biko bibera iyo arusha tuzoshikako ati na cyane cyane wabona yuko abofasha gutegereza mu Burundi mugabo ibiganiro byerekera ngaha mu Burundi mugabo jewe nshaka kumubaza akabazo gasanzwe hama nshongera nterere none ko avuga ko ibiganiro we wabona ko vyobera ngaha mu Burundi ariyumvira neza ko abarundi bahunze bahunzwe ba- bahunze kubera u- ugufyina cyangwa bahunze kubera bumva umutekano muke mu mutima yabo mbega igihe umutekano wabo uba utaragaruka bagasaba ko ibiganiro bibera hanze uburundi ntibuzovyitaba eh, aho nkaba- ico ni ikibazo hama nkaca ndongera nkavuga nti kubwanje ico mbona ariko mvuga nti ibiganiro ko o- ko ibiganiro bibera ngaha mu burundi hariho ujya mu gusendei urafise raporo washikirije iyo raporo yarabaye iyo abo- umusanga kuvyerekeye abarundi bose uko biza ko ba- ba- ba- abarundi baganiriye hanyuma nkavuga nti kubwanje ibiganiro ko eh, umuhuza eh, benjamin mukapa yabitanguriye eh, i tanzania i arusha ibiganiro nibibandanize i arusha leta y'uburundi ivyitabe hanyuma kandi ico kintu co kuvuga ngo abagomvye gutembagaza ubutegetsi umengo kiragoye twebwe twifuza yuko eh, kubera hariho imanza ziri mu butungane z'abantu bitwa ko bakora byagirizwa abanye- abantu bitwa yuko ba- ba- ba- ba- bataragirizwa ivyo bintu bashigwa habona ku rutonde hanyuma ibiganiro vyitabwe na na bene kuvyitabwa mugabo bibere hanze hanze y'igihugu hanyuma ubundi buronke amahoro murakoze murakoze justin reka duhe ijambo muhuza edouard ndoyimana tangwe yishure ku kibazo ca mbere mwashikirije eh, kivuga cane cane ivyerekeye umutekano w'abantu bahunze nduwe kw'ijambo
Eh, murakoze cyane ubwa mbere ho eh, nagira kimwe ku byiyumviro n'ikibazo abagize nongera ndabumvira yuko eh, tubabazwa cyane n'aba barundi bene wacu bahunze Eh, nagira radiyo yuko jewe eh, eh, nari umushikiranganji wo hagati mu gihugu benshi bahunga bahunga tubona banagiye ndetse eh, bigitangura ah, mu rwanda bikabasaba yuko botahuka kuko byagaragara yuko ibyo bariko barahunga ari ibintu byatunganijwe byateguwe kubera amaradiyo agiye karakokeza n'abandi banyepolitiki bamwe bamwe byatubabaje rero kandi biratubabaje kenshi twasaga dusabe yuko by'ukuri abarundi bene bacu bahunze eh, batwumva ariko batwumva yuko botahuka bakaza gufatira na bene wabo eh, kubaka igihugu igira kabiri naco muri abo o, o, muvuga bahunze ari mu makambi y'imahama n'ahandi sinibaza ko aribo eh, ibiganiro biriko muravuga biba vyega cane cane ni abanyepolitike nibo o, o, batumye abenegihugu bene wacu bahunga abariho nibo mirango cane cane nabo nibo batwumva aho bari ukumva yuko ibyo bakoze ko kwita agashi bakaza tugafashanya kuja gufasha kugira ngo dushobore guhungura aba barundi bahunze kuko nagira nababwire yuko muri abanyepolitike benshi bahunze muriko muravuga umutekano wabo w'ubutu- wo- bavuga yuko udakwiye nta bose ba se na ba se wabo na babyara babo na ba nyinabo bose bari ngaha mu gihugu ntibyumvikana rero ingene bata inshuti bagata imiryango bakaja kwitwaza buri politike kandi abandi barundi bose ngahabaye mu mahoro dushimira ndetse n'abanyepolitike batari bake bamaze gutahwa kandi ngira ngo perezida ntibantunganye bo bicabona arabona yuko ngaha atakiba naho bahunganya umutekano aho bahaye ingorane z'umutekano nta kibazo kivuga ngo kijya gitumbereye perezida ntibantunga cyangwa kijya gitumbereye umunyepolitike yari yarawunze ni ukuvuga yuko ibibazo twari dufite ngaha ah, by'ibibazo by'umutekano eh, biri mu rukurikirane rw'ibyo twaciyemwo nibaza yuko twese eh, tugiye hamwe twobitorera inyishu kandi ibibazo bifite ngaha mu burundi n'ibyo n'ibindi bihugu byose bifite turabyumva za kenya turabyumva za tanzania mu uganda n'ahandi hose ndetse n'i buraya ni ukuvuga yuko ibibazo twaba dusa nta bibazo dufite twisangije ngaha mu burundi Yego.
abanyepolitike rero nibaza yuko atanu umuyobozi n'impungenge kiretse ufite dosiye mu butungane mu kurikirana mugabo nawe ni inyishu y'idosiye mu butungane zo kuyihunga kuko dosiye mu butungane ntibihungwa ntibora inyishu Yego.
yayo inyishu y'idosiye mu butungane yoza nawe akayiburana bibaye ngombwa agasaba imbabazi mugabo akabandanya eh, imirimo ye ya politiki rero nibaza yuko by'ukuri twe turemanga yuko ibiganiro biberenga mu gihugu cy'u Burundi atangorane n'imwe y'umutekano ku bari hanze yoba atakibazo na kimwe cy'abanyepolitike coba nawe bafite amadosiye mu butungane ahubwo icyo Yego, me- twababwira ni uko ubutungane bwungutse ayo madosiye akanyaruka agahera uwagira icyaha akacagira ushobora kuva nk'ibyo biganiro akabijamwo uwo ubutungane kubutse nawe mu gahanga bukabutse nawe mu gahanga egome mugabo by'ukuri eh, nta kibazo cy'umutekano gihari ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyotuma abantu badahurira ngaha mu gihugu ngo bicarire ibibazo byabo egome babikorere inyishu.
perezida ntibantunganya mwishuye ku kibazo co- ca- c'ahantu ibiganiro vyobera ico kibazo nibaza ko mwamaze kukivuga ko ariko nashaka ndabahe akanya mugire ico muvuze cane cane ku makenga yashikirijwe na justin avuga ko eh, kwimurira ibiganiro mu burundi vyoba bikiri ingorane kubera eka n'abahunze bakiri hanze kandi umutekano wabo u- utoba ucungerewe neza mu kanya gatoya cyane rwose kuri ico kibazo eka n'icyiyumviro cyashikirijwe na justin
we umva ikibazo gikomeye gutyo hari mvuge mu kanya gatonye mu burundi turavuga tuti kahise gategura kazoza jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda nari muri kaminuza y'uburundi hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu ku itariki imwe twarahunze turi abanyeshuri batari bake bavuye kuri kaminuza y'uburundi ubwo duhunga ababyeyi bacu basigaye ngaha umubyeyi nari nsigaranye yasigaye ngaha bakuru banje basigaye ngaha umunanje yasigaye ngaha umufiyanse wanje yari ngaha ariko je narahunze hanyuma harageze igihe kandi mfata ingingo ndatahuka icyo gihe cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatatu mugabo hari izindi mpunzi atari nke mbere nyinshi zasigayeyo gushikaho abatari benshi muri bo mbere batahukanywe ni na leta yavuye mu matora yo mu bibiri na gatanu urumva rero yuko ari ukugenda dushishoza neza ku bibazo hari aho duhuriza n'umuhuza burya iki kibazo kiri mu burundi ni ikibazo cyane cyane cy'indongozi ambwe indongozi muri aya mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyicaro bya politike indongozi mu kumenyesha amakuru nakubwiye yuko jewe ndaye ibi bibazo intumbero mfise mbona nugendera ko ibwiriza nshingi aba hariho uburyo bategeka abarundi bafata ingingo ku kibazo ibi bita mu gifaransa suverinete bavuga yuko ari ikintu cy'abarundi bakora biciye iyo babajijwe muri referandumu canke mu babaserukira ni ukuvuga yuko hari n'agace gace kavuga nyine muri iyo ngingo y'indwi kati nta gice na gitonye gishobora kuvuga ngo ibi bintu ndabyihaye jenyine ni ukuvuga rero yuko abantu batanga ibyiyumviro mugabo ibyo byiyumviro bigira uburemere iyo inyuma biciye ari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka canke biciye muri referandumu ubu rero nk'uko babivuze icyo umuntu yogira ni ukuri tuze kurondera kure je no kwifuza yuko abanyapolitike basi tuvuge tuti aba bagiye mu byo gutemagaza leta koko twe turabashira ku ruhande mugabo turabe abanyapolitike tugende tubarondere twicare tubabaze tuti mbe wewe woza mu biganiro ibujumbura kwimera n'imperuka mbere buriya ibujumbura ariyo twese i burundi twese tuzohurira wokora iki twokora iki kugira ushobore kuza muri ibyo biganiro twumve icyo bavuga twicarane twumve icyo bavuga hanyuma tugitorere inyishu tugitoreye inyishu ibindi inyuma bica byoroha kuri ubu mbere bigafasha no muri kano karere turimo reka duhe ijambo wundi muntu wanyu radiyo ijwi rya amerika maxi edouard muriwe neza
muriwe neza mwakomeye yego muri hehe edouard
ni muri mumonge muri umonge murafite ikibazo cy'imviro mu kanya gato
ego menda mukirizo batumire je wiki ibibazo bashaka kuvugushiriza batumire egereye umuhoza w'abarundi ekaikavuze ko impunzi zohuguka nyuma ni ikintu sinanga ikintu n'abarundi bose ikakora kugira ngo umuntu wese umuntu ari i mahama ari hehe yiyumvemo yuko uburundi ntazira kugaruka mu gihugu ibivuye kuri iyo ndongozi impuzi y'abarundi y'abarundi nkamubaza ikindi kibazo kora ubundi n'u rwanda ngo busubire kunywana kuko urabona yuko abarundi batari bake bamaze kwishura n'abasigaye b'u rwanda n'icyo ariko arakora kugira ngo igihugu bisubire kunywana hama nkabaza n'ikindi kibazo cyavuze yuko ibi biganiro yuko ata ibiriko birabera hanze ataco atakindi bizova nk'ubuhuza birimo ko byovuga yuko ibyo bintu ataco bijemo kandi ariko urabona yuko biriko biratera intambwe yuko iyo sango bo bahamagaza yuko abarundi bose bategereje kugira ngo rye bumwe ikintu gikomeye hama habatse ikibazo nka ex president ikintu wewe abona kahise k'uburundi kubona we yagitwaye yagitwaye akabona abarundi ni ikihe kintu abarundi babuze by'ukuri generasiyo zimwe zigenda zirahera izindi ikindi abarundi babuze kugira ngo baronke amahoro bema bwisanzuye urabona generasiyo yiwe baragize ingorane izindi generasiyo ziriho ziravuka zimwe ziragira ingorane ni ikihe kintu ariko yabonye abarundi babuze kugira ngo ni by'ukuri abarundi banywane twumva ngo wisi ko tuzi imyaka myinshi cyane umuperezida ariko abagata ngo kuri iyo popo yiwe abazungu batanguhena ngo ateme ngo bikore amasimburo ari ngo ibi tubizo bamwitabo ngo abanyagihugu bari babayeho neza ngo baze bakaryama urabo ko ubuye ni hatari yego Edward reka mu kanya tubahe reka mu kanya tubahe ijambo kugira ngo bishure ivyo bibazo mubajije mwabajije ibibazo bitatu eh, muhuza n'ikibazo kimwe mubajije perezida ntibantunganya ariko imbere yaho reka duhe ijambo Maxime nawe nyene ashikirize ibibazo vyiwe Maxime mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe Maxime
je ndi mu burundi amajahe
ndi mu burundi ubu neza neza mpagaze aho bita imuyinga muyinga murafise ikibazo icimbiro nyarutse cane gose
yego murakoze na byambaye ndamutaba abo batumire biwacu Mm, barakumva duga kwijambo Eh, eh, umuhuza bakunze ikibazo cyenda cyerekeza kuri uwo muhuza eduard ndowimana yego bakunze ku ba- bakunze ku- kumushyira mu mace cyane rwose mu bintu byo gusambura cyane cyane imigambwe abantu benshi bakabona yuko muri icyo gihe akiri minisitiri w'intore uri hagati mu gihugu yaba yari nk'ingorane z'imigambi yatuma isambuka nagira ndamwisabire akore uko uko ashoboye kose nk'uko no mu minsi yeze yabisabye mu nama y'abahuza mu burundi bari ba- bari bahuriye mu burundi ko boza baserukirwa nabo bakaza ba- batorwamwo abahuza boza gu- kubahuza mu bi- mu bindi bihugu mu matati aba yabaye hagati y'ibihugu n'ibindi nagira namusabe banze bahere mu gihugu cy'iwacu araba kuntu yoba inyishu y'ibibazo biri mu gihugu areke kwama ari bamuvuga ko biba ingorane z'ibibazo Yego, ikindi nacyo nagira nagira ndabaze aho ikintu akunze bakunze kuvuga nkumva umengo a- aracyari mu muganga w'imirevu adashaka kuvuga kome nk'umuhuza kunda kuvuga ko ibiganiro umengo byotanwa mu burundi ariko baka- ntibi- nti- ntibaraba ikibazo ingorane ahantu zavuye mu bisanzwe ingorane zavuye hagati y'iki kiringo cya gatatu n'abakirwanije abantu batashatse bata- bagirwanije ikiringo cya gatatu nashaka ko yegere leta ko naze we ari hasi yabo ababwire bumvikane nabo nyine bafitaniye ibi ngorane bareke kuja kuvugana na ba jake ba mutabazi ata kibazo na kimwe bafitaniye bagende bitaze ibiganiro vy'umuhuza mu yarusha canke n'ahandi ariko inyishu iboneke mwa kino gihe kuko abarundi tugeze habi kweri murakoze n'inzira murabona iriko iragenda kubera ibi bibazo nyine vyatewe n'ico kiringo ca gatatu murakoze maxime reka duhe ijambo eh, umuhuza edward nduwimana atangure ku bibazo byabajijwe na edward bivuga cyane cyane eh, ku impunzi eh, zohunguka ziri mu mahama n'ayandi makampi reka n'ikibazo cerekeye ingorane ziri hagati y'u rwanda aho yavuze ko abasirikare b'u rwanda bica abarundi reka ah, n'ikindi kibazo ah, Ah, cerekeye ibyo yatangaje avuga ko ah, ibi- reka ibiganiro byotahukanwa mu burundi munduge ku ijambo akanya gato mu majambo avunaguye kuri ivyo bibazo vyose mushikana haidwa ndoimana sindondogora ndashimiye eh, eh, mazina yanjye wo mu rumonge eh, nibaza yuko ibijanye
alo muratwumva mushikana haidwa ndumva Alo?
te- eh, eh, du- duga ku ijambo turakumva Eh, ndabumva ariko ndavuga nti sindondogora kuri ibi kijyanye n'uko abarundi bene wacu bahunguka n'ubu ndagisubiramwo kuko sindakideha ndabona yuko eh, by'ukuri eh, ari ngombwa yuko botaha kandi noneho kira noneho hari baboke abamaze gutaha batari bake kandi babaye umumaro n'umutekano rero nibaza yuko eh, n'abo bandi basigaye abatwumva uretse abari gutahuka ah, ariko nibaza yuko by'ukuri eh, bifashijwemo na hcr n'ibihugu byabakiriye hamwe n'ubusangane bw'intara hagati mu gihugu ntidukekeranya yuko nabo badoze bagatahuka ikibazo bigira kabiri ni kijyanye n'imigenderanire y'ubundi n'u rwanda ah, ah, nagira mbire eh, mazina yanjye eduwara yuko mu by'ukuri imigenderanire y'ibihugu eh, uno munsi yashobora kuba myiza ah, ejo ikaba mibi eh, birakunda gusa mu bihugu eh, ibihana imbere n'ibidahana imbibi ibyo ni bisanzwe cyane ariko nagira mbire yuko ikintu cyose cy'intango ajyanye iherezo cyane cyane mu by'imigenderanire y'ibihugu nicyo gituma hari ubushikiranganji ku isi nzima mu mareta yose hariho ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'ibihugu n'ibindi hariho ntidutekeranya yuko eh, ubwo bushikiranganji buriko burakora ibishoboka byose hamwe na leta kugira ngo imigenderanire ishobore kuba myiza akira noneneho n'uburundi hari bashikirije muri ano mashyirahamwe dusangiye n'u rwanda kugira ngo badufashe gutora inyishu aho rero eh, turizeye yuko by'ukuri eh, inyishu zose bikaboneka ibi ni bisaba kwihangana eh, kugira ngo ngo twihe umwanya nkuko nabivuze ikintu cyose kizimankagira n'iherezo bijyanye eh, eh, n'ibiganiro eh, y'uko bitahuka n'ubundi abisubiramwo eh, y'uko by'ukuri eh, ibiganiro bibera hanze mfatiye bwa mbere na mbere ku mwanya bimaze imyaka ibiri yarangiye ata kintu kiboneka ah, bovuga ngo bamaze gushikako ikigira kabiri ni uko oh, ico mfatirako ni uko abitabara ivyo biganiro bagenda arusha ugiye kuraba mirongo icenda na
bumva telefone iriko nda kuva hano muduge ku ijambo numva telefone yari yacitse ariko ubu turakumva ndabumva nariko ndavuga nti eh, ibi bimusaba yuko ibiganiro vyotahuka mu gihugu mfatira ku bintu nka bibiri canke bitatu ica mbere ni uko imyaka irangiye gushika uno munsi ata kintu kigaragara barashikako ikigira kabiri ni uko eh, ibice birenga mirongo icani na bitanu kw'ijana by'abaja muri ivyo biganiro vyarusha bose baba bavuye ngaha mu gihugu c'uburundi vyumvikana yuko ivyo agenda kuvuganira hariya ashobora kubivuganira eh, no ngaha ah, mu burundi ica gatatu novuga ni uko oh, aho baherukayo hariho ibibazo umuhuza mu kataba bashyikirije bikubiye mu mice hafi nk'itanu ibibazo bijyanye n'umutekano ibibazo bijyanye n'ibyifashingiro ibibazo bijyanye n'amatora ibibazo bijyanye n'ubukene Eh, twese twumvire turafite n'ibyo bibazo burya ukabidushyikirije ni ngombwa ko turinda kuza ngaha hasi aho kugira ngo dushobore kubitorera inyishu bigaragara yuko by'ukuri ibibazo twashyikirijwe hariya no ngaha muri dushobora kubitorera inyishu haro nibaza rero yuko o- o, abariko baratwumviza bumve yuko atari ugushaka gusubirira eh, umuhuza mu kata ariko ari kugira ngo twerekane yuko by'ukuri ata cyizere kinini hariya abarundi borindirayo nimba hariho ibyo bashobora guterera baze babiterere ngaha mu gihugu c'uburundi badusange ngaha baduterere ibyumviro kira noneho nibaza yuko ari naco gituma no mu burundi no mu bindi bihugu bashiraho abahuza b'ibihugu kugira ngo hagiye haraba ingorane bashobore kuza barafasha mu tubazo canke turiya ari naco gituma ndetse nk'umuhuza mu burundi afise amabanga adasanzwe yo gushobora guhuza abanyepolitike n'abandi eh, kugira ngo bashobore gufata
ego me- mwo- mwogira ko mu kishura n'ikibazo ca maxime eh, avuga ko eh, mukiriye umukuru eka umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati eh, hariho ibirego bivuga ko ari mwebwe mushobora kuba mwajyanishije imigambwe akaba asaba kandi ko mwoshobora kwegera leta kugira ngo eh, eh, muyihanure kugira ngo eka ishyirahamwe abarundi bose baje mu biganiro maze bapfundike amasezerano y'amahoro muduwe ku ijambo kanya gato cyane umunota umwe kuri ivyo bibazo bibiri ngabe kuzi cyo gusambura imigambi sinda kigaruka ko maze gusigura kenshi kuko imigambi yo hari amatora canke ibinyirije amatora yaramisambuka kuva urundi bwikukira sinibaza rero ko ari ndi imana edware ibarabaye intambamye umugambi nabisiguye kenshi muri za iprona muri za fodebu hari yari mu ishyamba ikiri mu ishyamba yakirwa n'ingorane igasambuka icyo gihe hose nta mbi imana edware yari arimo nibaza yuko yohumura ntabwo turi ikibazo ahubwo kenshi turi inyishu ku bibazo mwene ibyo ego me- ikibazo giha kabiri naco ni uko o, kijanye eh, no kwegera leta kugira ngo bishobore gushira abarundi bose hamwe nico dukora nico dukora ndetse eh, n'ibi bikorwa turiko turakora mu kayanza n'ahandi n'inama mpuzamakungu twatunganye tuba turiko turafasha amaleta kugira ngo by'ukuri ashobore kugira uruhare rukomeye mu gushira ah, abenegihugu hamwe kira noneho rero mu burundi ho bwiza shingiro n'ibwiza bitugenga twebwe biduha ubwo burenganzira iyo tubikoze rero ni ukuvuga yuko tuba turiko turashigikira leta tuyifasha kugira ngo abarundi bashobore kuja hamwe nayo Yego, ahandi me- bijanye no gushira hamwe abashatse gutsembagaza ubutegetsi hamwe eh, eh, n'abandi mu biganiro nagira nababwiye yuko o, ico kibazo ko ariko arakibaza ko intandaro ari ikibazo y'umumanda ntabwo nibaza yuko uko abivyibaza ntako ntabwo ariko bimeze kuko abashatse gutembagaza ubutegetsi ntabwo manda gatatu yari bwatanguwe ni ukuvuga rero yuko uh, ubutegetsi babutembagaza itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu n'abashatse kubutembagaza icyo gihe n'ikibazo cy'ikiringo ikiringo nyine cyo barimo kuyibika petero nk'ubwo yari arimo cyari ikiringo cyemewe n'amategeko itaragera kurangira Ni ukuvuga Yego, yuko me- atagira urwitwazo nawe niwe ubitegura ukundi
Yego me- eh, President ntibantunganya um, Edouard eh, umuntu wanyu w'iradiyo ijwi rya Amerika yabaje ikibazo ati mbega ku giti canyu c'umukuru w'igihugu mwe- mwa- mwigize kurongora Burundi eka mukaba mwarakurikiranye kahise ku Burundi ikintu cama gituma abarundi badashobora kuja mu mahoro arama n'ikihe ikintu gituma abarundi bama muri izo ngorane zitavana ko niki
ni ukutubaha ni ukutubahiriza ibyo abantu basezeranye Ah, igihugu nta kindi u- aha- ah, sinoja kudondagura kuva mu mirongo itandatu na kangahe gushika uyu munsi jabo biba birebire mugabo hari ikibazo ha- hari akantu ko mu kibazo yabajije mbona gakomeye cyane turavye uburundi aho bugeze uyu munsi ubu u- abanyagihugu bo mu burundi abenegihugu bo mu burundi dushika ku miliyoni cumi na zibiri muri izo miliyoni cumi na zibiri abafise imyaka iri munsi ya mirongo itatu n'itanu ugiye kureba ibiharuro bitanga ubu u, bararenga mirongo irindwi na batanu ku ijana abo rero ugiye kuraba ni abantu ataruhara bagize na rutoyi muri izi ngorane zagiye ziba mu gihugu sinovuga itandatu na gatanu sinzovuga izirindwi na kabiri sinovuga inani n'umunani novuga cyane cyane mbere icyenda na gatatu ni ukuvuga yuko ari igihugu dutegerezwa gukingira kugira ntibongere kuja muri izo ngorane nk'uko twebwe twagiye tuzikuriramo yavuze ati ndababwire kahise je nabikuriyemwo sinifuza yuko rero abariko bararuka uyu munsi bogenda bafise ubuzima bw'igihugu burangwa n'ibyo je nagiye ndabona ubu dukeneye yuko uburundi buba ko bwayo mu myaka iheze nico gituma koba batuti mbe none ko habaye amasezerano yarusha hakaba amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhanza aho hari umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhariparipe utuye fnl icyo gihe na leta yari yavuye mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu tukabona yuko inyuma hajya hakurikira igihe ubona yuko uburundi
no mu murongo wa telefone umucika mubandanye musozere mu kanya gato eh twogira gute kugira ngo ntidusubire inyuma aho niho mbona ikibazo mbere n'urugwaruka byumva rugategera neza ntirugende mu bizotuma ejo rugira ingorane nk'izo twebwe twagiye tugira ahubwo bazogire bati akahise n'ikahise ubu tubona imbere gusa uburundi bwiza ubumacakubiri uburundi uburundi buzira inzara uburundi buzira inzigo uburundi buzira umutima wo gushaka kuyihora ngo nuko ndagize ingorane izi n'izi n'izi uburundi bwubaka ku buryo uburundi wese yumva yuko ari mu gihugu ciwe yishyira akizana Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na jerome jerome muriwe neza jerome muratwumva
ndabumva neza cyane muri hega jerome
ndi nairobi i nairobi murafite ikibazo murafite icyiyumviro
jewe na makenga mvise
yashikirize
ni ukuvuga bavuga yuko ngo ibiganiro bigende kubera mu burundi alo duga ku ijambo turakumva
bavuga yuko ibiganiro bigenda kubera mu burundi mvise amakenga yuko abo bangirizwa ko bagombye gutembagaza ubutegetsi basaba gufatirwa mu burundi nyene bakaba ibiganiro ntibibandanye bakaba babaronka akabera
murakoze jerome amakenga turashikiriza turasaba abashingantahe turi kumwe bagira ico bayavuze ko reka duhe n'ijambo Bru-
ikindi ni uko murafite ikindi
yego duga ku ijambo
ikindi nabonye ni uko kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yagende neza ni uko umugambwe uwo ari we wese wemerewe n'amategeko ugiye gushikiriza ibyiyumviro byawo ku banyagihugu wowe uha ubwigenge ugasikiriza apana kugira ngo ku- ku- ku- ku- kuca ubona bagiye nko ku- kwiyamamaza nk'ahantu ukasanga bababuragije bagizene akarorero ni uko mfite gahaye aha i nairobi bite- bariko bitegurira amatora eh, y'umukuru w'igihugu ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani halo Duga- turakumva duga ku ijambo bandanya sozera ko usanga umenga hari ikintu bakiturushije kuko bobo aho bagenda kwiyamamaza hose nta muntu n'umwe ashobora kubabuza nta muntu n'umwe ashobora kubabuza bose bafite ubwenge bwo gutegura ibyiyumviro byabo hama bakagenda n'umutekano ntangere kabisa mu matora bari kugera nk'uko uyo
murakoze eh, murakoze jerome reka duhe n'ijambo bruce bruce mwiriwe neza
mwiriwe ndabumva cyane muri higa bruce
Ah?
muri hehe
ni bujumbura murafite ikibazo murafite icyiyumviro
nashaka guterera cyane cyane Mhm.
Eh, nagira ngo ndamuteze umuhuza hamwe n'uwo yahoze ari perezida barakumva duga ku ijambo Eh, iyo nashaka cyane cyane kubashimira ku ntambwe bagezeko kubera urabye ibiganiro burya mu camake nibyobera muhira nyine ikabera ngaha mu burundi kuko niho n'ibyiyumviro byinshi biriko biratorerwa bibereye hanze igihugu cyacu ndumva menga nta nta gaciro cyane rwose byaba bifite kuko no ngaha mu burundi turafite ijambo rikomeye cyane dushobora natwe kuba twoterera hama nkaba nshimira niwe yahoze ari perezida ku buryo ariko araterera nawene ndumva afite ibyiyumviro birashe cyane ndumva ariko ariko araterezwa intambwe imbere byerekeye n'ibiganiro ndamushimira cyane makoze murakoze bruce reka dutangure duhe ijambo eh, muhuza eh, ndawimana eh, agira icyo avuze eh, ku byerekeye eh, ibiganiro avuga ko byokwimurirwa mu burundi eh, Jerome abaza niba nk'aba- abagirizwa eh, ku kugira uruhare muri kudeta batoca bafatirwaho hanyuma akaba kandi yavuze n'ikindi kibazo cyo kwiyamamaza mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanyapolitike bo mu migambo itandukanye bazaba bafise ubwigenge bazokwishyura bizane ata muntu abatera ubwoba mu kanya gato
murakoze cyane nshimire bureze ku byumvira yagiye gushyikiriza iby'uko ibiganiro byotabuka mu burundi bikabera ngaha mubaza yuko turabiziho kandi turamukengurukiye ibi tubivuga twishinze n'ibibera mu bindi bihugu kuko nta gihugu na kimwe kitagira utubazo haba muri politika mu butunzi twarakurikiranye ibyo byabereye muri za gabo harabaye ibibazo nyuma y'amatora ariko abo muri gabo ntibaciye baja hakurya y'igihugu kuja gutorerayo inyishu ibibazo byabo impande yacu muri repubulika na demokarasi ya kongo hari ibibazo bya politiki ubwo twamutse nyene abakozi b'imana bagiye hamwe barafasha byabashoboye kubitorera ico byumvikana rero yuko ibihugu byose birakwiriye kumva yuko habaye ikibazo mu gihugu ubitorera inyishu wa mbere ari uwo mu gihugu nyene abarundi n'abandi bose bagiye hamwe abamubaza yuko iki kintu by'ukuri twe turagihagazeko cane kuko nabo nabo bituma ko ashaka kudufasha gutora inyinshi z'ibibazo byacu bafite ibibazo byinshi bimwe na bimwe usanga binabagoye kudusumba turakurikirana ibibera muri za uganda bo batavuga rumwe na leta yuko ba besiye bama bafashwe bagize gute ni ukuvuga yuko ibiduka by'ubusingane bwacu ahanini ni uko inzego z'igihugu zonyine zogerageza kuba ziratora inyinshi y'ibibazo by'igihugu cacu aravuga yuko ari n'imwe ngumva tuguma tumva yuko by'ukuri ibibazo twaciyemo bya politike inyishu yabyo biri ngaha nyene n'ababiteye ni twebwe nyene nibaza yuko nabo bitora inyishu bwa mbere boba twebwe nyene abo ntitwicaye hamwe ko perezida sivete ndanunganya yabivuze twicaye hamwe ugazi yuko atankereka yuko twabitorera inyishu iki kibazo nacyo ca jerome c'amakenga afite ku bijanye n'aba bagize umutemberaza ubutegetsi ati mbega ubuyobozi kugira ngo bace bafatira mu burundi rero byemeza yuko aba bagize bashobora gutemberaza ubutegetsi hariho n'imitahe barondera niyo bari by'ukuri mu bisanzwe amasezerano mpuzamakungu n'ibihugu barimwe bakwiza ko bamaze kubafata aha banibaza yuko ibiganiro turiko turavuga nk'uko na perezida ntunganya bivuze ntiyega abashatse gutemberaza ubutegetsi kuko n'ingingo ya nasiyonzi biravuga neza abantu begwa n'ibi biganiro abaribo aha banibaza yuko uwashatse gutemagaza ubutegetsi ikibanza ciwe nibaza yuko ahushatiriza kuba mu butungane aho nibaza yuko ndetse ndanasaba yuko n'aho bari baheza bagashirwa kwimwe bagafatwa nk'uko amasezerano mpuzamakungu abivuga ikisigaye naco ni kijanye no kureka imigambi igakora ikitunganya nivyo dusaba turasaba leta ababijejwe yuko by'ukuri umugambwe bimaze gushinga kwemerwa n'amategeko uba uharanira politiki uharanira ubutegetsi biciye matora aha rero iyo hageze no kubareka bakiyamamaza bakamamaza imigambi yabo mu bungane mu buringanire bw'imigambi yose ikiboneraza yuko aho hazogera ko kwiyamamaza bigera tuzofasha twese kugira ngo by'ukuri imigambi yose ifateco kimwe perezida silvestre ntibantunganya mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na jerome avuga ko mu gihe ibiganiro nk'uko biriko birasabwa na leta y'uburundi vyo kwimurirwa mu burundi bagirizwa kudeta ko boca bahafatirwa eka akaba yavuze kandi ikibazo c'amakenga afise ku vyerekeye amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aho avuga ko abaza cane cane ikibazo c'ubwigenge bwo kwiyamamaza na buse rero wewe akaba yasavye ko ibiganiro vyo kwimurirwa mu burundi mu kanya gato vyashikirijwe n'abo bashingantahe babiri jerome na bruce
erega icyo kubona mu ishaka ry'abarundi bose abavuga bati ibiganiro bibe hanze cyangwa ibirenga mu gihugu hagati bose bashaka ikintu kimwe bashaka amahoro bashaka ukwishyira n'ukwizana kw'abantu n'amashyirahamwe bashaka ukwishyira n'ukwizana kw'imigambwe kuko tugira tuti turondera amatora azoba ari meza mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hariho ingingo dutegerezwa gufata mu byerekeye ukungana hagati y'imigambwe ku kugendere kuriwe kuza gushyikiriza ibyiyumviro byabo mu banyagihugu ntihabe umwana n'ikinono nk'uko dada yabivuga mu gihe cy'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda icya kabiri haba ukwishyira n'ukwizana mu byo kumenyesha amakuru icya gatatu haba ingene hacungerwa ingene uburyo bwa leta bukoreshwa ntibukoreshwe n'umugambi uyu cyangwa uriya bityo bituma abantu bagenda batangana haraza n'ibindi bibazo byinshi ntushobora kudondagura erega buriya n'ibyo biganiro bibaye ni ibyo nyine abantu bazoheza bakicarira bakavugana bati mbega kugira mu migambwe yose yumve ko ingana ibone yuko igiye ku rubuga atanumwe usanga acungerewe gusumba abandi zogenda gute babishyire ngaho barabe bati mbega kumenyesha amakuru gushikira iradiyo y'igihugu abantu bose bakumva ko bashobora kuyikira zogenda gute akandi ndakubwira byose erega ndiko ndabisoma mwibwirizwa nshingiro ndarifite imbere yanjye nicyo gituma twiyemeje tuti iri bwirizwa nshingiro ry'uburundi tugendera ku y'ubuzi tuyifate nk'inkingi izodufasha guhangana n'ibyo bibazo byose uzona ko hari byinshi dutoreye ijisho byihuse kugira ngo ryumvuku ryumvuku turyumve uko ryanditse turyubahe uko ryanditse turyubahirize uko ryanditse uzota yuko ngaho duteye imbere kuganira rero kuganira naho nyine nakubwiye harimo ubwa mbere ugushaka kw'indongozi nakubwiye twitanguriye ko jewe na perezida melchior ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda twari impunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani na gatatu twararabye tuti aha turi impunzi twicaye ntituriko turafata kugira ngo bidutere imbere dufata ingingo yo gutaha ngaha mu gihugu byari bigoye mugabo byarafashije ubu rero gusa ico mvuga ngira ndi abantu turabe umwe wese erega ntawe tuzoshirana hari n'abagerageje biyumvira ngo inyishu ngo nukutiza abandi ukutiza abariya mugabo ugasanga aho kuba inyishu baragindiriye ibaye ingorane kuri bo ntitugume rero tuzitiwe n'akahise turaba imbere je ndibaza yuko n'ukuri nitwamara kugira mbere je nogira nti nk'ubu twohurira yarusha mu minsi iri imbere tukicara tugira tuti mwebwe muri hanze twicare turabe dufashe abahuzi badufashe turabe ingene twese twagenda i burundi amahoro n'umutekano yubahiriwe kuri umwe wese hanyuma ibibazo byo tubironkera inyishu hama dusabe amakuru gutura ibyazodufasha jenda two twotera imbere mugabo twubahuke twubahuke mbe ni kuki abarundi bamwe usanga bahahuka mu bintu by'ibibi mbaye nk'umupadiri udusiguriye ejo mu misa ati ugasanga abantu bariba abantu baragira iki mugabo ugasanga mu misi ubwa mbere baje bose barakubise ingoro hasi mugabo ugasanga inyuma babaye imfisi duhinduke duhinduke kino gihugu kirakeneye uburongozi bw'abantu mu nzego z'igihugu mu migambwe mu mashyirahamwe adahaririza politiki mu kumenyesha amakuru hehe indongozi zirongorotse kugira ngo nabwo dushobore kurongora abandi nabo bizigira bagira bati ubu rero bagiye kudutambutsa koko akora akamo gahambaye cyane rwose akamo gasara guhinduka ikaguhindura imitima kugira ngo abarundi baze baronka amahoro arama imbere yuko dusozera ikiganiro turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika fidele mu kanya gatoya cyane rwose mwiriwe neza fidele
ndabaramukuze e, muri hehe
ndi bujumbura mu burundi murafise ikibazo cyiyumviro muduge ku ijambo mu kanya gato
bo reka mbere kucyiyumvira ubwa mbere mbanje gukenguruka ukuntu ibiganiro bigiye gutangura kongera gutangura hanyuma basaba ko vyega kweri ibibazo vy'i burundi twe n'abanyagihugu turarushe abanyepolitike nibagerayo baze baganire bahuza ata kudadaza ku buryo nyene bose bumva ko ari bene mugabo umwe twese ntawe tuzoshirana hama ikindi naco nta kuntu bo rero bakabitahukana mu burundi kandi natwe turabikeneye abantu bamwe bamwe tubasha gushika hariya bibera muri tanzania twe turakeneye natwe kuyijamo barebe ukuntu bobitahukana uko nivyo iwacu
murakoze fidele reka duhe ijambo umuhuza edouard nduwimana ku kamo gatewe na bwa mbere na mbere na perezida ntibantunganya avuga ati guhinduka ikaguhindura imitima ikamuca imuduga no ku uh, ku vyiyumviro bishikirijwe na fidele avuga uh, cyane cyane ko abarundi barusheka abarundi baza kwitaba ibiganiro bakwiye kumvikana kugira ngo bahe amahoro abarundi eka n'akamu gasaba gutahukana ibiganiro mu burundi duka ku ijambo mushikana edward ndubimana
akamo gusaba abarundi yuko bohinduka nibaza yuko by'ukuri ari akamo keza cyane kandi n'indongozi z'igihugu kubera ko inyacyubahiro mukuru w'igihugu n'inyigisho zo guhinduka no guhindura abarundi bamaze uko zirashikirizwa na cyane cyane n'ibijyanye n'inyigisho zo gukunda igihugu bahinduke bakunda igihugu bashyize imbere cyane cyane ineza y'igihugu isumba imeza y'umwe umwe ibiro ni ibintu byumvikana cyane rwanda bimushyigikiye cyane kandi nabyo turabihuriza ko ikindi naco ni kijyanye na fideli kakamo gutahukana ibiganiro ko ari iby'abarundi by'ukuri nibaza yuko twabivuze bihagije turamushyigikiye kandi twebwe turasuye kumusaba yuko by'ukuri nimba hariho ibindi bizosaba kubera arusha ko byoheza bikaba ibya nyuma hanyuma umuhuza mukapa aze afata icegeranyo ze bamaze gushika ko babishyire hamwe nibyo tumaze gushika ko tubishyire hamwe n'icegeranyo cashyikirijwe na wa mugwi wari washizeho cnbi hanyuma tugire ibyo dukuyemo byotuma amatora mu bibiri na mirongo ibiri agenda neza ariko kandi no kumenya ko ikibazo mu burundi ntabwo ari amatora gusa amatora ni kimwe ariko hariho ibindi bibazo dukwiye kwitarira tugatora inyishu yabivuze perezida ntibantunganya bijanye n'igurana ry'abantu ridafatiye ku butunzi igihugu gifise aho usanga urwaruka dufise ari byinshi cyane hariho ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe hariho ibibazo byo kwicarira hamwe byatumaturanywa n'umutekano n'ibindi bibazo abandi bavuga yuko by'ukuri ibibazo byana byari bikwiye gutabwa kugira ngo turonke n'akaryo ko kwicarira ibyo bibazo bindi kuko ubu umenga abandi bariko barasamaza n'ibibera arusha kandi nk'uko nabivuze bigaragara yuko atakintu ikindi kidogo kuko ntibibaza yuko ari andi masezerano agiye gusinyirwa hariya hariya no kurabira hamwe gusa utubazo twa twatuguye bari muri bino bihe duciye by'amatora kugira ngo dutorere inyishu nta masezerano yandi agira kabiri yarusha agiye gusubira gusoma hariya mu masegonda mirongo itatu tukiri kuri mwebwe nyene amashana Edouard Nduwimana akamwotera abanyapolitiki bose bazohurira yarusha mu minsi iri imbere mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
akamuntu bateraho bwa mbere ni kubasaba kuzitaba ibyo biganiro bikeneye ko n'umuhuza mukapa nawe wenda namusaba yuko ahubwo mu gutuma kw'abanyepolitiki bituma ko imigambo yose yemewe n'amategeko igaheza igahura igashikiriza ibyumviro ntave atora abashanki bariya baheze bazibahurire rero bashikirize ibyumviro byabo hanyuma babikore mu ntumbero yo gupfundika yuko byo biba ari ibya nyuma bibereye hariya arusha yuko beza bagataha kugira ngo babibangamirize ngaha tubasaba rero kandi gushyira imbere inyungu rusange gusumba inyungu zabo bavanye n'ibya kahise bibaza yuko ari ibiganiro gusa buri bibanza babone yuko by'ukuri nk'uko n'abatari bake babishikirije mu kayanza inzira y'amatora niyo nzira yonyine ishobora gutuma urongora umugambwe umunyepolitiki ashika ku butegetsi perezida silvestre ntibantunganya akamo katewe na fidele gasaba cyane cyane eka kavuga ko abarundi barushe eka kagasaba kandi n'ibiganiro byo kwimurirwa mu burundi mu kanya gato nduwe ku ijambo
iyo umuntu avuze ko abarundi barushe ni ukwisigura n'ingoga barushe kuko bwa mbere ho bagira bati mbega izi ndureka hagati y'abanyapolitike izohera ryari ziteza guhera rero icya kabiri barushe kubera kuko mu kwisunganya kwa misi yose babona ko ari bibagoye ugiye mu gihugu hagati maze iminsi ingendayo abantu barakubwira bati turashonje turagira ingorane mu rukurongo ibyo dufungura uze ngaho bujumbura ubaze abantu ingorane zabo barakubwira bati ubuzima busigaye bugoye cyane ngaha bamwe bakakubwira bati turabura n'umuriro elegitirisite gukoresha badakubwira byinshi hari abana bakubwira ati mu mashuri turafite ingorane izi n'izi n'izi ibyo bibazo nibyo rero koko imigambwe yotegereje kwicarira ikarondera ingene izotanga inyishu ibona zizoza zigatuma abarundi mu matora azokurikira bagira bati tubatoye kubera zo tuzanira inyishu ku kibazo iki ntidutore kubera icyo tubaza mu muntu uko yaremwe umuhutu umututsi umutwa dutore tugira tuti azotumarira iki icyo umuntu azomarira umuntu azomarira abanyagihugu mu masegonda mirongo itatu bikomera cyane hanyuma iyo arusha abantu tuzogende hanyuma bishobotse dushyiremo ingufu twumvikane twese twumvikane tugire tuti ngiyi ntumbero tugiye gufata aho tuba duteye intambwe ikomeye cyane ako kamo muteye abazohurira mu biganiro yarusha niko tugiye gusozera ko ikiganiro cacu muri sanga ci munsi ndashimiye cyane rwose eka uruhara mwagize impanuro zatanzwe ivyiyumviro vyashikirijwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ndagushimiye rero perezida silvestre ntibantunganya nkaba ndagushimiye nawe muhuza edouard nduwimana turashimiye abatunganije ikiganiro cyose innocent eka tukaba dushimiye na enjeniyeri adufashije kwegeranya ikiganiro mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri